Hello my pipu, na wetin Igbo dey do to human being. Igbo drug trafficking, this is what they are doing to human beings. Una see am, ah, na South Africa be this. This is what Igbo did in South Africa. Una see am, ah, those are people who are, who are doing drugs. You see their lives? Olosho and this one, which one better pass? Efe and uh, Mike and all the people wey e say olosho olosho and dis people which one better make una tell me this is what igbo is doing to another human being this is what they are doing destroying lives you see people for street people go dey one year two year dem no go fit baff you see dem this is what igbo did to another human being for drug trafficker stop drug traffic now make una the use am campaign as una say oh stop human trafficking stop drug trafficking all the ohaneze idi igbo all the eze wey dey dat useless five states let all of them gather together and stop this thing where they dey use they dey destroy lives una wey dey social media wey una dey say eh na so benin man do this na so e see wetin igbo man do see what igbo people are doing to another human being putting another human being on the street because if i can check ninety nine percent of igbo are the one pushing drugs here and there make una dey talk about this one it's time for africa should rise up and say Stop drug trafficking. Not just only human trafficker. This time is drug trafficker. Thank God now, say human trafficker don't dey finish. But it's time for say drug trafficker. Enough is enough. If you see the problem where we get for Africa, especially that country called Nigeria, you see what is happening there children those young boys especially this southeast pushing them into street those people they call IPOP they are all is on drugs because if you no dey inside drugs you no fit go and stay inside bush They chop human being no you see human being efe this oloso and this one where your brother they destroy which one better pass oloso where you say people oh people they hurt oh people are feeling pain e no better pass these people. wey your broda igbo destroy you see the life wey igbo people wasted you see you see the black boy you see you see dis uh, beautiful girl maybe now this girl na orobo girl you see how they destroy am maybe na na igbo na e be boyfriend before you see this is what igbo man have done to another human being because he want to buy a good he want to buy big car he want to build a house this is what they do to human being If efe tell me olosho and this one which one pay you pass this one a human being me i don't even have the strength to look at these people when i look at them i cry These people sleep on the street every blessed day. They can't bath. All what they do, they go and do olosho just to get high. This is what Igbo people are done to this human. This is what Igbo are be doing to other people. Go to Liberia, go to this is South Africa, go to America, go to everywhere. Igbo are destroying lives nobody they talk about am all those people where wey don't know dia letter right where e dey social media where e carry a do a do man put for head na so do man send him wife make before do man go go carry drugs wey go destroy another pesin life e He better may use the thing where he get take go and look for the money no a do person can destroy or take another pesin life but igbo did They destroy lives. They take other people's lives. Can you see human? See them. They are zombie. See them. This is what your Igbo people do to another human being. This is what they are doing to another human being. Go and see South Africa. Go and see how Igbo destroy it. Go to Liberia. Go and see how Igbo are destroying it with drugs go to different country Then you no fear una no fear una dey come out The one wey dem dey call emeka you no see wetin those igbo people. dey do ninety-nine percent of igbo are in prison can't you talk about it No go n'ogun anagbo egbijue no mama israel no ya dọwọ emeka wey dey buy for baby factory emeka mama buy emeka for baby factory if he mama make him mama come out come deny am because me i know say ninety percent of igbo people dey buy children that is why when you go to southeast they have baby factory everywhere because they dey buy children many no dey fit produce children because they dey use their gbola take dey do ritual that is just the fact that is just the fact because say people say make they just quiet make they dey look una nyama nyama who they use igbola they do ritual who they use the mama they do ritual who they use the children they do ritual efe na igbo people like the one the way where you use your home to do your ritual no be me talk am o say you not get womb <laughs> i know they use a mock you <laughs> na your master na he tok am say efe no get womb he remove am the time wey he go do abortion wey im e womb were rotty eh no be somebody cause am for you na you cause am by yourself eh all the people wey he say eh, bless e see o na wetin he talk he good abeg wetin he talk na truth abeg That olosho with this one wey igbo dey carry drug take dey destroy life which one better pass my people for this comment section if una come across this video make una make comment olosho and the drug user drug trafficker which one better pass abeg human trafficking eh May you go do olosho and drug trafficking May you carry drug inside your belle you go boss or carry drug come dey dey destroy life which one better pass make una put una comment under this comment section nfa and the uh, emeka and the other ones wey i no even know their name una see how they destroy life see life you see This is igbo hand work. igbo hand work. South Africa, they cry. Liberia is crying. Sierra Leone is crying. All, all Africa countries are crying. What kind of people are Igbo? They are evil, where God, where a, eh, eh, devil bring to destroy Africa. In short, to destroy the whole world with drugs. See them. See what they are doing. After selling drugs, after uh, destroying life, finish, the same people will go to so, uh, internet and start are starting are, are start duping people. Very wicked and evil people. Go to prison all over the world, 99% because of drug trafficking. See how this human being these are people, these are young men and young, oh my God. When I watch this thing, my heart bleed. my heart bleed then you are there talking about olosho people do olosho olosho and this one tell me which one your heart They which one you, you are bleeding which one wey they e pay you see the way they are sleep a year to a year see this black woman you see he becomes zombie Huh? What kind of thing is this? This is what Igbo drug have done to people. And nobody is talking about it. Awụnwụ susu n'ita wee rie ekpe e edo eri e aga nwoke ihe gbe aga n'ụwa na-asụ ụwa agbọwa mamio na n'ụwa taa ga-eribigbo edrogi ya mụ e ya eribigbo mụ edrogi mụ ji ya ko wamamie taa waga wakailadzia ee eh, eh, erio erio na nawona o eh, eso ee erie nokpawona o eria ke ekeadafi etuehi o erio seti uhe nogun imevenia ya tie wa wahe wana gele ga ovie du ana gele ye eken do ya huowa wana gele nwa meve doni wana adie social media wana do hamu kpe ahamu hogerie keadafi watune erie ewe ese erie wona ɛdɛn waafio wɛla do emiame huhu ɔ waaviɔwɔ ruda waame gbɛnu wana ɔmo dɔ waame gbɛnu wana riho nɛɛ na miewe social media wayɛ ina do atalo atali toto wama miemi talo wama miemi ya create contest emi wa bun wama mimi ya con create contents emi wabu emi no sunuwe wima eh ukpo ma ọba sẹki ma ukpo ọba sẹki amu ima ẹwọ ya amu yo ti gbo wabi tai dovie dogu gbagele hin imane ihe asi obere ihe ateme na se on saturday i go do life and that life i go stay long make una join me on saturday my people. if una come across this video help me share am may e go dey meet emeka wey e see olosho whether olosho and this one osho are better pass because me i know say this is what emeka is selling in benin emeka dey sell drugs take dey destroy lives emeka say e be oracle and ah, you forget say dey oracle na somebody dey give am food make e dey chop eya awo hama era eh, awo gbegbe ohama ɔva yi ɛna eh, awa bo awa bi ijo ɛwa agumɔ ijo ɛna ɔwɔwɛ rie rie ɛna ɛ aze eh, ɛ if you see emeka mama wish na wish pure wish as emeka leg bi na sayi e mama leg bi wish wey dey take dey fly. anna brownish eh mouth wey dem take dey chop human being na wabuwa wagbuwa and iwiedo e esese una gele wa oviedo esese ra oviedo iru oviedo ya ma mwe kowere buena gele a una are social media odo amue ikpe ewe ma odo atemi ya and wa ave to azebo memi ni atamawo ọkan wee kan e, e, tornado igbo agwan yazi igbo yoruba agwan yazi yoruba ọwụwa hụnyọ wee yuwarụ ọsi enya wami enya ime so nia awe ote edeta ụdọ ni edo ya ka azebere n'okpe n'ibu ni ihe eti nzedo eti igbo gị jali ya hịa na gị ya iwe edo igbo ya gị hịa you know confusion everywhere ụda wa ezebuwa. umiokuo ora oviedu adafon oviedu omoni azeze do yen razebo wo we ma we emana wa kha ni yen guazebo yen ga nai nai nai nai we oviedu okunoro okpianoro oviedu emonu wa biezedo pua eh de menoma menomo wo kokobiri ven wa kha eh e?

megasũn aranu na atamwa venyihuo yario yae emodona iyan africa o ebo dode by ivie wove because wanibuna me ne e wanibun emeso na ni mo bore so yeme bi enwina with different people inwina with different kind of people inwina with uh, e, uh, e, africa anyway ke na nwina africa mo boro but with india china all those Arab ihe a gba historia dafiya ihe a vie wa weveva ihe a